Well, today my text is from Acts 7, one more time, and let's read from verse 44 down to verse 50. And I want to speak with you about God's true temple.
kuwerenga kwa lero kuchokera ku machitidwe chapter 7 ndipo tichokusalana nako kuyambira vesi 44 kukafika vesi 50 ndipo mutu wa phunziro lonse la lero utchedwa kachisi wa mulungu
Let me read a verse in English, and then you can read in Chichewa. We'll work it back and forth down through this portion. So, Acts ndipo 7, mm, verse 44 Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he had appointed, speaking unto Moses that he should make it according to the fashion that he had seen.
kuyambira vesi 44 chihema cha umboni chidali ndi makolo athu m'chipululu monga adalamula iye wakulankhula ndi mose achipange ichi monga mwa chithunzicho adachiona
Verse 45 Which also our fathers that came after brought in with Jesus or Joshua into the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers unto the days of David.
chimenecho makolo athu akudza m'mbuyo adalowa nacho ndi yoswa polandira iwo zawo za uh, amitundu amene mulungu adawayingitsa pamaso pa makolo athu kufikira masiku a davide
Verse 46 Who found favor before God, that is David, and desired to find a tabernacle for the God of Jacob.
verse 46 amene anapeza kukomeredwa mtima kapena kuti chisomo pamaso pa mulungu napempha kuti apeze mokhalamo mulungu wa makolo
Verse 47 But Solomon built him a house.
verse 47 akuti koma solomoni adammangira nyumba
And verse 48 Howbeit the Most High dwelleth not in temples made with hands, as saith the prophet.
verse 48 komatu wamwambamwamba wamwambamwambayo sakhala m'nyumba zomangidwa ndi manja monga mneneri anena
And here's what the prophet said in verse 49 Heaven is my throne, and earth is my footstool. What house will ye build me, saith the Lord, or what is the place of my rest? And I'll read verse 50 Hath not my hand made all these things?
Verse 49 awa ndi mawu a mneneriyo thambo lakumwamba ndilo mpando wa chifumu wanga ndi dziko lapansi chopondapo mapazi anga mudzandimangira nyumba yotani ati yehova kapena malo a mpumulo wanga ndi otani
So again, we're taking a look at what is God's true temple.
toteronso lero tikufuna titenge phunziro limene chilichonse pamutu wa kuti kachisi woona wa mulungu
Here, Stephen is giving an answer, particularly to the charge of these Jewish leaders against him relating to the temple. They said that he spoke blasphemous words against that holy place.
pano stephen amayankha kwa atsogoleri a chipembedzo amene adamuyimba mlandu kunena kuti adalankhula mawu amwano pokhudza nkhani ya otchula malo wopembedzera amene adali kachisi wopatulika
These Jewish religious leaders are like so many today that they don't believe that it is a church unless there's a building to show for it.
azipembedzo kalero chimodzimodzinso monga lero kumakhalira samakhulupirira kuti kumakhala mpingo pokhapokhapo chinyumba cha chinyumba chomangidwa chitamangidwa ndi pamene amatchula kuti umenewo ndi mpingo koma ngati palibe chomangidwa chinyumba amakhulupirira kuti pamenepo sipamakhala mpingo ayi Now, in the Old Testament, there was always only one place that God ordained that the people should come for worship. Initially, it was the tabernacle that's mentioned in verse 44, and then the physical temple.
mchipangano cha kale adalipo malo amodzi amene mulungu adakonzera athu kuti kupembedza kuti kulambira mulungu kuzichitikira malo amenewowo mu vesi 44 malo amenewo akutchedwa kuti chikhale chihema ndiye mvesi inayo pamene atachoka pamenepo tidadzasanduka tsopano kuti ah, ah, chikhale ndiyo chihema komanso kachisi
Now, today, we don't have that one place. Some think that it needs to be in Jerusalem, and they are waiting for the day when the temple will be rebuilt in Jerusalem, which God had destroyed in the first century. But there is no one physical place that Christians, those that are truly the Lord's, call God's temple.
lero tilibe malo amodzi amene amadziwika kapena amene tikhoza kuwaloza kuti ndiwo malo otchuka ndi olozeredwa kuti pamapezeka opembedza ngakhale kuti pali anthu ena ake amene amaganiza kuti kachisi wa mulungu adzamangidwanso ku yerusalemu ndipo anthu opembedza adzapembedza kumeneko koma sizoona chifukwa anthu eneene olungama a mulungu sayang'ana kachisi amene adadzamangidwenso ku kachi- ku yerusalemu malo ena aliwonse kudzamutchula ameneyo kuti kachisi wopembedzerapo ngati malo amodzi otchuka ayi
And yet, today, many who profess to be Christian will build a place of worship and they'll call it God's house.
ndiye lero anthu ambiri otchedwa akhristu akuyika ndalama zawo namanga nyumba yayikulu kwambiri namayitchula imeneyo kuti nyumba ya mulungu Or they'll call it the church. They'll say, We're going to church.
ndipo imeneyo amayitchula kuti tchalichi ndipo akamapita amati tikupita ku tchalichi kunena ku nyumba imeneyo
But God doesn't have a physical house that we can call his house today. We're not, when we enter the church building, it's a building where the church meets, but it's not where God stays.
koma mulungu alibe nyumba yomangidwa kuti ndi kumene amapezekamo iya tikamapita kumalo kosonkhana timakasonkhana kumalo kuja monga mpingo osati nyumbayo kuti ndi imene mulungu ali nayo kuti ndipo ndi imene amapezeka mulungu ndi nyumba yomangidwa mulungu sapezeka mnyumba koma anthu osonkhana akasonkhana mnyumba umene wasonkhana mnyumbawo ndiye mpingo
If each building where people meet in the name of the Lord were indeed God's house, then you'd have to say God's houses, because there are a lot of them across the world where people profess that God meets with them, That- and and and so that would go contrary to Scripture, because nowhere in Scripture do we find God setting up houses.
akadakhala kuti mulungu amakhala nyumba zimene timapezeramo nyumba amene anthu amapezeramo chifukwa ndetu ndi ali mbwerekete paliponse bwezi tipene kuti nyumba za mulungu koma mulungu alibe nyumba za mulungu iya alibe malo omangidwa nyumba za mtundu umene kuti ndi imene amapezeka
The point is that Stephen is making here is that even when there was a tabernacle, even when there was a temple, that that itself could not be God's permanent house because in verse 49 it says heaven is my throne and earth is my footstool.
Sitefano pano akunena mwachindunji kuna kuti ngakhale koyambirirapo chimene amati chihemacho sichidali chokwana wankhale achitchula kuti nchokumanira namo komanso ngakhale mmene chidachoka pa chihema kukakhala kachisi kachisiyonso naye sadafikenso poti adakwana chifukwa vesi yake yafundo na ine mulungu awo ma mulungu akunena kuti thambo lakumwamba ndilo mpando wa chifumu wanga ndi dziko lapansi choponda mapazi wanga mudzandimangira nyumba yotani ati ambuye tsono zionetsa poyera kuna kuti mulungu adalibe nyumba abe boyembera muri gihema angakhale bamwe balemera dali kachisi sizidaliso nyumba za mulungu zonsezo naye And you can see the question in verse 49, taken right from the Old Testament scriptures, where Stephen quotes the prophet saying, What house will ye build me, saith the Lord, or what is the place of my rest? Now, that's a good question. If man tries to build something and call it God's house, then he's done something that is contrary even to what we read here in the scripture.
twamukozoona mmene mawuwa achokera mchipangano chakale amene sitefano adawalamphula kutenga mawu amneneri ndithu mchipangano chakale atinga ameneyo ndi yesaya 66 verse 1 pamene amawalamphula kuti thambo lakumwamba ndilo mpando wanga wachifumu ndi dziko lapansi chopondapo mapazi wanga nanga mudzandimangira nyumba yotani kapena malo a mpumulo wanga ndi wotani mosemera malamphula mawu amene kuchokera mchipangano chakale amachita kuonetsa kuti ndi malo otani amene so inu munganene kuti mumangira mulungu kuti mulungu atch- a- atchule malowo okhala nyumba yake
So Stephen is using scripture to answer their accusation when he said that Jesus would destroy that holy place. Stephen is, is saying that the glory of the holy God is not bound up in the glory of even that holy place called the temple. He's greater than that.
chipiri amatsindika pakuti ulemero wa mulungu sukhalapo chifukwa cha malo amene akuanena kuti ngoyerawo amene ali kachisiwo ayi ngokukulu kwambiri ulemero wopyola malo amene akualoza iwo kuti ndi malo oyerawo
He's saying that the glory of God remains untouched, even though the building itself be laid in the dust.
iye akunena kuti ulemero wa mulungu sungakhudzidwe mpang'ono pomwe ndi woopsa poyang'ananso chiu- chi- chihema chimene chidamangidwacho kachisiyo ali wokuta ndi fumbi pamene udamangidwapo
You see, verse 44, he's arguing that until their fathers came into the wilderness on their way to Canaan, that they didn't have any fixed place of worship. If, if it were necessary that God's glory were tied to a place of worship. The question is, what did the people do then from the creation of the world all the way to this time? Because there there was not any fixed place of worship. Does that mean they couldn't worship God?
akunena kuti mkayang'ana inuyo vesi ya 44yo akuonetseranso poyera kunena kuti ngakhale nthawi ya makolo athu mulungu adalipo malonso okhazikika opembedza sikuti adalipo okhazikika moteromo ayi Kwanza Yesu anaweza kuti Yesu amangidwa chihemachi Mulungu adalibe malo ena amene akadakhala kuti alambirepo Mulungu.
There are those today that have the same mindset that somehow if they don't have a permanent place called a, a worship center or a church building, that somehow they can't worship God.
Zimene zonse zili maganizo anthu ambiri masiku ano amene amaganiza kuti popeza tilibe nyumba yoti tizipemphereramo ndiye kuti sitingathe kupembedza Mulungu chifukwa tilibe chichalichi chomangidwa kumene tikhoza masonkhano. Ndiwo maganizo anthu ambiri amasiku ano.
Now, by the time our Lord came to this earth and in the first century where Stephen was preaching, they had built a pretty ornate temple and they kept adding to it. And so they were proud of that place, that temple. They couldn't fathom how that place would be destroyed.
ndipo azikira nthawi ya mmene ambuye yesu anabwera pa dziko lapansi mpaka nofika masungati athu ano kuti anthu ndithu amene amamanga malo amene amapembedzerapo iwonso awawa adali atakhazikitsa malo ndiponso adali atawonjezera malo ena angapo osiyanasiyana amene amamangidwa ndipo oganiza chabe samaganiza kompang'onopo kuti kukhoza kubwera china chimene chikhoza kuwononga malowo kapena kumanyoza iyayi
So Stephen is showing them in verse 44 that even when there was that holy place in the first tabernacle, it still was temporary. It was movable. And therefore was to be short lived. That's the point that Stephen's showing here that none of this God ever purposed to be permanent.
siripano siripano akaonesa mvesi yako ndefolowe kuti ngakhale munthu ayimeneyo adapanga chihema chimenechi sichidali chokhazikika mpaka nakalekale ya chidali chonyamulika chosunthasuntha choti chimachoka pamalo ena kupita pamalo ena zidali cha- chosakhazikika choti chinthu chakecho sikuchidali choti anthu akamakhala azaona kuti chidapizalidwa apa pamene pali poyera poti anthu azikudza mwa mulungu si mmene zinalili yani amachinyamula
But he's also showing them that just as the tabernacle, which was made out of badger skins, gave way to a more permanent temple, he's showing them that why would they then be offended in preaching that that physical temple now would give way to a spiritual temple?
yaba aonesanso kuti ngakhale kuti chabwino chihema chidali chomangidwa choncho nizikopa monga mmene adazimangiramo ndipo pambuyo pake chidazamangidwanso kukhala kachisi tsono chimene chikwakhumudwitsawo nchiyani tikanena kuna kuti chinkadalira chimenecho kupereka mpata ku- chimaonetsa kachisi wa uzimu amene ali mmwamba amene adali wokhazikika kale chimenechocho chidali chokhumudwitsa nchiyani kuwauza zimenezi So you can see how he's showing from the scriptures this progression going from no place at all to a tabernacle, going from a tabernacle to a physical temple, but then going from a physical temple to a spiritual temple, and one day from a spiritual temple to an eternal temple. He's showing that in all of those changes, Yet God's glory remained the same and unmoved and untouched.
Silvano akaonetsa apa kuna kuti padali kusintha ndithu kwachionekere kumene kunkaonekera kuchokera pa nthawi imene mulungu adalibe kachisi kachisi yemwe pa dziko lonse lapansi idalipo nthawi imeneyo adafika pa nthawi yokhala ni chihema chongomangidwa ndi zikopa kuchoka pa nthawi ya kachisi womangidwa ndi zikopa adafikanso pa nkhani pa nthawi ya kachisi womangidwa kuchoka pa nkhani pa nthawi yomangidwa kachisi womangidwayo koma pakupitiriranso mulingo ukafika kachisi wauzimu ndipo kuti sadzachoka pa kachisi wauzimuko pamene adzafika pokhala kachisi wamuyaya wosatha amene ndi mudzi wokhalitsa mudzi wokhala mulungu ndi anthu ake
In verse 44, the reason God told Moses that he should make it according to the fashion that he had seen, in other words, according to how God revealed that it should be made down to its very detail, is because of how that tabernacle and later the temple was a picture of the Lord Jesus Christ in every detail. It wasn't because of the importance of that place, but rather what it represented in the Lord Jesus Christ.
chifukwa amene chikuonekera pa vesi ya 44 chimene amamuuza mulungu kuna kuti we mose uchimange chihema chimenechi monga mmene ukuchionera ndi mmene kuno chilili chinkaonetsa kuna kuti chithunzithunzi chake chidali kumwamba ndipo chinkafunika kuti chimangidwe monga mmene kumwambako chimaonekera sikuti chidali chofunika kuti chikhale cho- chooneka molingana ndi malo kapena kudali kofunika kudziko lapansi kuno kumene chimamangidwa iyani kumene kudali kofunika kumene chimachokera kuti chifanane kumeneko osati kumene chimapita kuti chifanane kumeneko
That's what we read over in the epistle to the Hebrews, where in Hebrews chapter 8 to begin with, and verses 1 and 2, he gives the sum of everything that was depicted and pictured in the Old Testament. And it says, Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such a high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary, and notice, of the true tabernacle, which the Lord pitched and not man. So everything about that old tabernacle or temple had in view this one, the Lord Jesus Christ.
N'chifukwa chake olemba kalata wa heberi adalankhula pofuna kufotokozera bwino lomwe ah, zinthu izi maonekedwe ake kwa hebrew chapter 8 kuyambira vesi yake ya 2 akuti mtumiki wa malo opatulika ndi wa chihema choona chimene ambuye adachimanga si munthu ayi pakuti mkulu wa nsembe aliyense ayikidwa kupereka tetulo ndipo so ansembe potero nkufunika kuti umenewo ukhale nako kanthu kakupereka so chimene akulankhula kwambiri nkuna kuti chikhale monga ah, chokhazikika ndi chokhalitsa
You see, if God had purposed that that original temple be the permanent place of worship, then God would not have destroyed it. It would still be there today, and we would still be required to imagine, go to Jerusalem to worship God there because that would be the place where He lived and where He dwelt. But it was never designed that way.
pano n'chifukwa chake mulungu sadafune kuti chikachisi chokhazikikacho chokhalitsacho ndi chokhazikikacho chisakhale ku yerusalemu chifukwa chikanakhala kuti chinali ku yerusalemu bwezi mpaka na lero timafunitsitsa kuti zipita ku yerusalemuko nkumene zikapembedza koma mulungu sadafune kuna kuti kachisiyu akhale wokhalitsa ku dziko lapansi lino kumakamaka ku yerusalemu kachisiyu ali kumwamba ndi kumene kuli kokhalitsa ndi kumene ali kokhazikika
Do you realize if that were the case, we couldn't even meet together as we do right now? We would have to pack up and all go to Jerusalem. Can you imagine?
taganizani sibwezi tima kumana amene takumanana pano kuti tikhalere nawo koyera kumalalikirana choncho bwezi timagongana kuna kuti tanyamulani zikwama ifenso natanyamuka tikumana ku yerusalemu kumene tikakumane popembedza kumeneko ndi zimene zikadakhalapo
It's amazing that in false religion, there every religion, false religion, has its place they call the holy place or a, a, a, they, a shrine where they, they have to worship.
mudzira zipembedzo za- za- za zipembedzo zonyenga izizi zima- zili ndi kwina kwake kumene zimakunena kuti nkumene kuli kachisi wawo wopatulika wamkulu kapena sitingati mwina kachisi tingane kuti kapena kuti nkumene kuli mm, ah, kumalo kumene amakapembedzera milungu yawo zipembedzo zo zikuluzikulu zonyenga za pa dziko lapansi zimapita kwina kwake zimakoza kwina kwake kumene kuli likulu lawo limene kuli kupembedza mulungu wawo
Sadly, there are many that call themselves Christian today that still consider Israel to be what they call the Holy Land. And their one dream and desire is that before they die, they can visit the Holy Land. And there are plenty of tourist agencies that are willing to take your money so that you can go over there and visit all these different places they call shrines places of worship and they they people think that there's some importance to that
zikadakhala zokhumudwitsa zimene kuti ngakhale zipembedzo zina za chikhristu masiku ano zimakhala zikulotabe nkumakhala ni pologalamu yakuti tizipita kumalo kumene tikapembedzeko mulungu chifukwa kumalo koyera ambiri a iwo achikhristu amayang'ana ku yerusalemu kuti kumene azipita ndithu kumeneko atataononga ndalama zawo nunkaonako kumene amati nkokuba kumene kuda kudagonera chipembedzo kumene amakasonkhanako kumene amakhulupira kuti mulungu amachita zazikulu kumeneko ndiyenso amakakhala atawononga ndalama zawo kumapita kumeneko
you can see in verse 5 of hebrews 8 the writer tells us who serve unto the example notice and shadow of heavenly things as moses was admonished of god when he was about to make the tabernacle, for see, saith he, that thou make all things according to the pattern showed to thee in the mount. The reason it was important that Moses follow exactly what God showed him in the mount concerning the construction of that tabernacle was because of how it pictured heavenly things. It says it was a shadow of heavenly things.
mukaverenga vhesi 5 ya heberi akuti amene atumikira chifaniziro ndi mthunzi wa zakumwamba- zakumwambazo monga mose achenjezedwa mmene anafuna kumanga chihema pakuti chenjera ati uchite zonse monga chitsanzocho cha zonse cha chaonetsedwa kwa iwe mphiri chifukwa chimene mulungu adamuchenjezera mose kuti pomanga tchisi amene yuyu amange molingana ndi mmene aonere kumwamba ndichifaniziro kuti kumwambako chinthu chimene chocho kumene chilili koma mthunzi wake kumene iwo akamange pano pa dziko lapansi so chimene chiti chimangidwe ndiwo pa dziko lapansi si chenicheni bai koma ndi mthunzi ndi ma- ndi chi- ndi chifaniziro cha zakumwambazo
And you can see in verse 6, the writer to the Hebrews agreeing with what Stephen declared, and that is that now hath he obtained a more excellent ministry. This is talking about the Lord Jesus Christ, by how much also he is the mediator of what? A better covenant, which was established on better promises.
mukayang'ana vesikisi koma tsopano iye walandira chitumikiro apapo anena za yesu khristu ameneyoyo walandira chitumikiro chomveka choposa monganso ali nkhoswe ameneyoyo ndi yesu amene ali nkhoswe ya pangano labwino loposa limene likhazikika pa malonjezano oposa
Now, let me ask you if you have something better, why would you ever go back to what was worse?
tangoganizani tikufunseni funso ngati mutakhala kuti chimene muli nachocho ndiye chabwino chifukwa chingakupangitseni ndiye chiyani kuti mupite ku chimene chili choyipa
Imagine, Brother James, that you get a nice new set of cookware for your wife, Ella, and Mm.
yet she never uses the cookware. She keeps using the old because she thinks the old is better. What, what would that say about your gift to her? That would be Maybe like, she's she's crazy, man. Zvindachika chiyani ndokupatsa funso lotagula chophikira chakuno kwambiri kumgwira mkazi wako era. Koma ukapeza kuti wamgwira chophikira chakuno chija iyayo fika pa mbaula kunja chimene chasafuna kugwiritsa ntchito. Um- Umufunsa kuti iwe ndinakugwira chophikira chakuno ichi chapamwamba iye mjalo makaphika pa moto osonkha kunja kuti. Ukhoza kunena kuti i- i- mphatso imene wapereke iweyoja wayilandira mkazi wakoyo. No, she has she hasn't received it in my gift well.
that's it. And that's Mm.
That's what Stephen is saying. Why would you refuse the better for what is old and passing away?
Nzimene sindifana apapo adabwa anthu amene ava ali- adafarisa amenewo. Kuti tifeke njani musimukulandira mphatso yabwino imene Mulungu wakupatsani koma malo mwake mukukhazikikabe ndi kukakamira chinthu chokalamba chakalekale chimene Mulungu sadalekepo mtima wake.
You can see in verse 7 this argument. For if that first covenant had been faultless, in other words, if if that way of worship and that tabernacle in place with those priests and sacrifices would have been faultless in in making people righteous, It says there, then should no place have been sought for the second. Why would you look for something else?
tapetsani mmene tsopano ili kulanthula verse 7 akuti pakuti loyamba lija likanakhala lopanda chilema m'malo mwake kapena kuti akufunsa kuti kupembedza koyamba kuja kukanakhala kumakwanitsa kuti anthu azilungamanako mkapembedzedwe koyambira kaja kuti anthu amalungamitsidwa m'mapembedzedwe amene achawo kodi sakanafuna malo ala lachiwiriro sakanangokhala kuna kuti lingopitirira lomwelo limene dalipolo kuti lingokhala kapembedzero komweko ngati limene kupembedza kwayamba kuja kuti aliko kuti anthu amakungamitsidwa nako sikuti mulungu akadangoona kuti basi tingopitiriza kupembedzera kutiko komweko chifukwa kumakwanira olungamitsa wako koma ngati mulungu adakuona kuti kupembedza kwayamba kuja sikumathola olungamitsa wako nchifukwa akadabwera ndi kupembedza kwachiwiri kumene kumathola olungamitsa wako But look at verse 8 for finding fault with them. Who found fault with that old way of worship? It's God Himself finding fault. He saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. There's the new. It's the spiritual. It's the fulfillment of everything that that Old Testament represented. It's fulfillment by the Lord Jesus Christ.
taonani mmene jesideki akulankhulira akuti pakuti Pawo- pawo- powatchulira iwo chifukwa anena adalipeza chifukwa adalipeza iwo chifukwa adalipeza chifukwa ndani mulungu mwini wake adapeza kulambira kwa anthu aiwo akaleko kuyambirako kuti kudali mchifukwa chachikulu ndipo kupeza chifukwa adakupeza mwini wake kuti taonani akudza masiku anena ambuye ndipo ndidzapangana pangano latsopano ndi nyumba ya israeli ndi nyumba ya yuda losati lopangana pangano lidali lamakulawo lija yani apa pamene pali pangano latsopano limene labwera chifukwa chakuti loyamba lapezeka ndi chifukwa sankathenso kulifikirira iyayo
And notice verse 9 not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. So this new is totally different and detached from the old.
tamvetse aniveseri anayi losati longa lo- longa pangano ndidachita ndi makolo awo loyamba lija ayi tsikulo ndidawagwira ku dzanja iwo kuwatsogolera atuluke mdziko la igupto kuti iwo sada sanakhalebe mma- mmapangano mpangano langa ndipo ine sindinawa sindinawasamalira iwo anena ambuye mukaliyang'ana paka pameneli likuoneka kuna kuti iyeyo analibe nalonso lidawonongeka kodi latsopanoli ayi mapalokha siliyandikananso ndi lakale ndipo latsopanoli silifanananso mphamvu kapena kuti silisoeka kukhalanso limodzi ndi kugwirayesi pamodzi ndi lakale lakale lidapera uko latsopano lamangidwa padera palokha
Now, verse 10 is key. So, because we're looking at what is the true temple of God. Well, look at here. Verse 10 For this is the covenant that I will make with the house of Israel after these days, saith the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. If this is God's revelation, and it is of Christ to the heart of his people, then where does God dwell? He dwells in his people, in their hearts. This temple, the true temple of God, is that people that God has chosen, just like Israel of old, but here spiritual, and chosen out of every tribe, nation, and tongue, God dwelling in them by his Spirit. That's his temple.
iwo tione nanga latsopano ndiliti latsopano ndi kupezeka pa vheseke ya 10 pakuti ili ndi pangano lidzalipanga lidzalipangana ndi nyumba ya israeli atapita masiku ajawa anena ambuye ndidzapatsa malamulo anga kuwalonga mzeru zawo ndipo pamtima pawo ndidzawalemba iwo ndipo ndidzawakhalira iwo mulungu ndipo iwo adzandikhalira ine anthu pangano limeneli ndi kusiyana kwake kwakuti iyeyo mulungu mwini wake adzakhala ndi anthu ake monga mwe iye adawasankhira sikuti kudzakhala kuchita kumva koma kudzakhala kuvumbuluka ndi pangano la vumbulutso kuti kuti iwo amene adzakhala ake a mulungu adzakhala amene iye khristuyo adzavumbuluke mwa iwo iye mulungu mwini wake adzakhala mkati mwa anthu ake m'mitima mwawo ochokera m'mayiko onse a dziko lapansi m'malipulidwe osiyanasiyana malilime osiyanasiyana nadzakhala fuko limodzi pansi pa mulungu mmodzi napezeka mnjira imodzi chipulumutso chimodzi mwa vumbulutso la imfa ya mwana wake ambuye wathu yesu khristu It's what the scriptures call the Lord's body. It's a body of those that God has chosen from every tribe, nation, and tongue, for whom Christ paid the debt, and now his spirit reveals in them. And that's throughout the world. So you can't have one place where you can say, ah, there's the temple of God. No. It's it's his people redeemed and justified, gathered together, that is his church, his temple and he dwells with them, like it says there, they shall be to me a people.
akamana kuti akundithumbira khristu pamene wawo akamati akundithumbira khristu nena mpingo amanena kuti anthu onse amene iye ali mkati mwawo ndi mwa vumbulutso lake aku- avumbuluka mwa thupi- mwa- mwa vumbulutso lake nakhala anthu amodzi nakhulupirira pamodzi kuchokera m'mayiko onse paliponse iwo amene iye akuwasankha nawafera nawapanga mtundu umodzi kuti akhale chinthu chimodzi ndi chikhulupiriro cha mpulumutsi wawo mmodzi kuti konse kumene adzachokera amene wawo sikuti adzakhala ndi malo amodzi amene azikana kuti malo oyera ndi wakuti aa koma kuti khristu adzakhala mkati mwawo ndiye onse pamodzi adzakhala pa malo amodzi mwa khristu mmodzi mpulumutsi wawo
Now, there's some that might say, well, God has changed them. No, He's never changed. His glory is the same, and there's still a high priest required. The difference is it's not from among men. The high priest is none other than His Son, the Lord Jesus Christ, who came into this world to satisfy God's law and justice that this people, His body, His church, might be redeemed.
ena akuza magazi ongapera mwenje mulungu adapanga kusintha kwina kulikonse palibe kusintha kumwe adapanga akamati wansembe amene ali apayo ndi kus- kus- wa- amene akutchula apa ndi ambuye wathu yesu khristu mwini amene ali mkulu woyang'anira chikhalidwe ndi chipembedzero chimene chili mu pangano latsopano limene lili kachisi wosamangidwa ndi manja a anthu koma amene khristu mwini wake ali mbu- mwali ambuye ndi anthu ake amene iye anawawombola And it's to this that the writer speaks in Hebrews 8 and verse 12, where God says, I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their iniquities will I remember no more. God just didn't look the other way and say, okay, we'll just worship spiritually now. No, it required his son coming in the flesh and paying the sin debt that God might be merciful to the unrighteousness, because that's all we are without Christ and his sacrifice. We're nothing but unrighteousness, but that God might be merciful. How? By putting away our sins in that one sacrifice, the Lord Jesus Christ.
wolemba buku la hebera kutsindika polemba vesi yake ya 12 amene akuti ndidzachita chifundo ndidzachitira chifundo zosalungama zawo ndipo zoyipa zawo sindidzakumbukiranso kulemba kumene kwatsindika pamenepo ndi kulemba kochita kuoneka kuti munthu sangane kuti wogopeza zakhala choncho mwina tonse adzatipangira zimenezo ayi ababa atsimikiza kunena kuti ikadzati yafika pa nthawi imene mulungu akupulumutsa munthu amene afuna kuti ampulumutse ndi zodalira chifundo chake ndi kuchitira chifundo kuchotsa chosalungama chimene chili pa munthuyo ndi zoyipa zake kudzamkomera iye kusazikumbukiranso ndi kuzichotsa ndi kulemba dzina la munthu ameneyo kubuku la moyo mosatengera pa zimene munthu wapanga koma kudalira pa ntchito yake ndi chipulumutso chake ndi chifundo chake kwa munthu amene iye mulungu afuna kumupa kuchita chifundo
So here's where you have to ask the question why would you still want to stay back in the old? Why would you want that to keep going when it could not render any man perfect versus here Christ coming and fulfilling it all and notice where God because of the work of Christ says of his people their iniquities will I remember no more that's an amazing statement when you think about it
Mm. tsono tikozofunsa sofunsa lomwe lija chipake nchani mukozo makondabe chinthu chimene chidatha mphamvu adachoka mu mulungu chinthu chimene chikwi chake cha mulungu adati chingokhala chabe mthunzi wa chinthu chimene chicha chikulukulu chipake nchani chipake nchani mulibe chidwi ndi kuyang'ana pa zimene mulungu akulankhula mvesi yake yatholo pamene akuna kuti sindi kuti ndidzachitira chifundo zosalungama zawo ndipo zoyipa zawo sindidzazikumbukiranso statement yopambana kwambiri imene kwa munthu aliyense amene ali woti ngopulumutsidwa akhoza kupeza mpumulo pa statement imeneyo kuti mulungu akulankhula kuti iyeyo sadzakumbukiranso zolakwa zawo ndipo adzachitira chifundo zosalungama zawo chimene mulungu akagamira kumene mulungu sadzachita chifundo ku dziko chabe ndi malo chabe wongotchuka chinyumba chabe ndi chiyani kuposa kupita kumene mulungu akuti akhoza mwa iye kufuna kwake kuchita chifundo zosalungama zake
you sit there and think which would I rather an old system that always required an earthly priest always had to bring sacrifices always had to be offering these, even though it didn't render anybody perfect, versus now the true temple of God, which is Christ, and him being that high priest, having come and offered himself and paid the debt completely, so that an omniscient God who knows and sees all things, yet sees no more the sin of his people because Christ has put it away. I'm sitting here thinking, which would I rather, this old or this new?
ndichiyani chimene ndingadatha kuchi- kuchikhomera nacho chatsopanocho kapena chakale chakale chimene kupembedza kwake kumafunika mtengedwe mphosa nimkelasa nimafunikabe mfune wansepa mizoke mkachisi nimafunikabe kuti ndikhetse magazi kuti ndikhululukidwe nimafunikabe kuti ndipange icho kuti ndipange icho kwati chimafunika nchiyani polinganiza ndi chatsopano chimene iye mwini wake akulamphula mawu kunena kuti ndidzachita chifundo zosalungama zako zonse ndipo zoipa zako sindidzazikumbukiranso ukhoza makhala uganiza chimene ndingachikonde ine ndikuchitsata ndikuchilondola ndichiti chakale kapena chatsopano chatsopano chimene chikonera kuti mulungu akundichitira chaulere chachikulu choti chotsira zonse ndi chakale chimene ine ndimadzichitira ndekha zonse kuti zichitike nimafunika nkapereke nimafunika nikhetse magazi nimafunika wasepa ndimangire makuti ndiganize pa ine ndekha madzulo ano ndi chiyani chimene nkadachikonda kuti ndichitsatebe
That'd be like driving down the road in a nice air conditioned vehicle, brand new, just smoothly driving along. And you come along the road, you find a person walking out in the heat of the day and the dust and the dirt, and you stop and you tell them to get in and you'll carry them all the way to their destination. But they look at you and say, No, I prefer just to keep walking out here in the heat and the dust because this is what I'm used to. What would you think of somebody like that? You'd say they were crazy. Something's wrong.
Inini ramuganizani mukozozani mukuyenda pagali moto yabwino eyakondishoni nkati muli kuno kuno muli zii nemukuyenda pamusoro pacho mukupedza munthu akuyenda pansi tsukuta lili choncho kukutentha kufumbiriri pamene pano ndeyino ndikuyima nokhosera pakuyimizani ndikumuwuza kuti kwerani mupita ndikukwera gali motoja ndikuyenda naye mupita kuti ndikupita pakurushika potsikira pati ndiyesera chiyoto pacho ndakuza aa akulu mwalapa kwambiri uyima pamene pacho ineyo ndanditsitsana ineyo kumandikomero yenda pasi kuwapanga tukuta ose zimene mapangazi kuti ndimira magani mutatu ndakuyitsani ndini kodi mkhozi oganiza panji za moshanino munthu wako kuyenda bwino kapena kuti munthu ameneyo ali akudwala
But that's exactly what these were doing with Stephen. He was telling them that the Lord Jesus Christ had come and fulfilled all that pertained to the Old Testament and their fathers and forefathers that could not keep the law, that Christ has come and fulfilled that law, and yet they preferred the old. They preferred to keep walking in the heat of the day as if somehow that was going to give them acceptance with God, and it could not. In fact, they preferred to kill Stephen rather than to bow to the revelation of God in Christ.
Mm. ndi zomwe amapanga akuluakulu amenewa achipembedzo siti pano akuluamfuza kwa abuza una kuti ambuye wathu yesu khristu anadza ku dziko lapansi ndi kukwaniritsa lamulo lonse ndi zonse zolembedwa mchilamulocho ndipo zonse zimene makolo anu amazipanga makolo anu adanyamula kachisi adanyamula chihema adayenda nacho padzuwa adavutika nacho koma yesu anadza ndi kukwanitsa china chilichonse chimene iye anachitira koma akuluakulu ava achipembedzo afarisi ndi ayuda anena kuti ife satikufuna za yesu wakoza ife tikukondabe malamulo mwewati tikukondabe kuyenda pa dzuwa ndi pa fumbi tikukondabe kumachita thukuta opanda ogwira ntchito kuti tizi- tizipembedza mulungu osati vumbulutso lako la khristu limene wakunena nalo kwa ife sitikulifuna yayi ndi mmene zidalili pa nthawi ya kulalikira kwa stifano ndi kukanidwa kwake ndi akuluakulu achipembedzo amene adakawalalikira tsiku limeneli la stifano But I dare say there are many, many people just like those old Jews today that when you come preaching to them the Lord Jesus Christ and Him crucified and all that He has accomplished for His people, you'll have them pushing back and saying, No, we don't want to hear about Christ. We, we want to go back to the law. We want you to preach to us about the Ten Commandments. We want you to tell us how we ought to be keeping these, and somehow that's going to make us better. What can you say about people like that other than that they're they're blind and still in their sin?
Ngati okuwuzani kuti monga masiku a Stefano mmene adalili, leronso masiku ake achipembedzo ndi momwemo. Mukhoza chota pano kupita okawawuza za Yesu Khristu adakwaniritsa mawu, ndipo iye anatsiriza ntchito yonse ya chiwombolo cha anthu ake osankhidwa. Ndipo palibenso chimene akhoza kuchita cha mtundu wina uliwonse kuti apeze chipulumutso chawo. Komatu anthu achipembedzo cha mtundu umene adzakuwuzani kuti ayi, ife sitikufuna uthenga wakuti Yesu yekha. ife utiuze zoti tisunge malamulo ife utiuze zakuti tipange tigwire ntchito zakuti tipulumutsidwe ife utiuze njira imene tifuna tiyende ife tokha kuti tikapulumutsidwe osati zimene kunena kuti yesu adapanga zakuti mchimodzimodzi mmene anthu awawo ayuda anakanira uthenga wa stefano ndi chimodzimodzi mmene mkulu mnamnyamula pa galimoto uja wakanira ufulu mmene mnamupatsa woti mumunyamule mpamusiye pena pamene iye ayinakoyandikira kuyenda ulendo wake osakhetsa thukuta But look at verse 13. In that he saith, A new covenant he hath made what? The first old. Now, that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. That why would you want to stay in an old run-down house that is decaying and waxing old and not enter into this newly furnished, built house, which is Christ, and somehow prefer the old to Christ. Other than that, you've lost your mind.
Mm, mm, it's true. Ndiye takamvetsera ni verse ya 13 chapter 8 cha Isaiah. Amene pakunena iye latsopano anagugitsa loyamba. Anathetsa mphamvu, anakalambitsa choyambacho. Koma chimene chili mkuguga, chimene chinatha, chimene chinali mkuti chatha ntchito, ndipo atagwitsa ntchito chimene chabwino kuti kuguga. Chimene chili mkutha ntchito chili kuguga ichi, ndi kusukuluka kutha maonekedwe chayandikira kukanganuka chayandikira kuti chite chisaonekenso chisasakhaleponso chingakukomere nchiyani munthu kukhala mnyumba imene nyumbayo ikuguga yaguga yakanganuka ikugwa yasululuka yatha ntchito yayandikira kuti igwepo kuposa ukakhala mu nyumba imene ndi nyumbayo mukayiona ndi nyumba yoti iku iku ndiyatsopano amene alambuye wathu yesu khristu nyumba imeneyo yangomangidwa yakonzedwa bwino lomwe ili kiliye nchabwino njokongola bwino chimene chingakuvuta nchanu kakhala nyumba yomangidwayo kuposa kukhala kumakhalabe mnyumba imene ili yoguga ya mtundu umenewo
What keeps people from entering into the clear revelation of God here that Christ is all and that He has fulfilled it all, what keeps them from entering in is their own pride and unbelief. That's the that's the unconverted heart. They have ears, but they don't hear. They have eyes, but they don't see. And such would be our case. We would still be in that state of mind of worship were it not for the grace of God.
Yeah, yeah. chingathe kunena mawu amodzi kapena awiri wosavuta kuti chimene chingapangitse munthu kukhala chiyimba chokuga choncho ndi kumakakamira adokhala momwemo ndi kumakana chatsopano chimene mulungu wakuchitira umakana nyumba yatsopano amene akhristu amene iye ali ndi kumakana chikhoza chako chifukwa chimodzi chokha maso ako asanatsekukebe mtima wako udakali waumabe ndipo umu ndi mmene tonse aife tilili pakanapanda chisomo kuti chimene chatisiyanitsa ndi anzathu tikadakhala tonse chimodzimodzi palibenso kuchitira mwini palibenso kuti kanthu kana kamene ka- kanatipambanitsa iwo patalapo chisomo chokhala chifukwa mmene munthu mmene aliyense wa ife alili kukakamira kukhalabe muchakale ndi kumakana angakhale munthu akutilozera khomo la nyumba yatsopano ndipo iwo amene akukakamira kukhala mchimenechi mitima yawo ndiyouma makutu awo ndiwogontha maso awo ndiwosaona ndipo kwa iwo amene aona mchisomo chokha chimene chathangatira
You see, what Stephen was preaching, and it cost him his life because of the pride of these men, as with many today. They will not give up their religious ways. They will not give up those ways they, that they think give them acceptance with God because their heart is hardened.
muona chimene sichifanotu adakumana chapa kunyada kuuma mtima kuipa mtima kwa anthu amene amalalikirawa amene oti ngakhale adawalalikira ndi kwaonetse chionekere chipulumutso chomene chimaonekera iwo m'malo moti afewe adaumirabe mitima tsono ndi chimenecho chimadakumana cha stefano kuuma mtima kuipa mtima ndi kusa- kusaona kumene iwo ngakhale uthenga amaumva sakadakwanitsa konse kuona chilichonse
But for somebody whose eyes, spiritual eyes, and ears have been opened, they see the fulfillment of all things in the Lord Jesus Christ, and that is their rejoicing.
koma kwa iye munthu amene maso ake auzimu gulu lake lauzimu latseguka kuti aone amaona kukwaniritsidwa kwa zonse zimene zidalembedwa mchipangano chakale zikukwaniritsidwa mwa khristu yesu ndipo akaziona chimakhala chimwemwe chake chosatha
Last time we got cut off just as I was going down through John 4 about Christ's encounter with the Samaritan woman, but this is exactly the point. If you'll look back there in John chapter 4, when she first met the Lord Jesus Christ, she was arguing with him over the place of worship. You see that in verse 20? Our fathers worshiped in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. So that's how she was thinking, and that's how people think today when you first encounter them. They want to tell you about their church. What they mean is their place of worship, and they're proud of it.
ulendo wopita uja tinadzadukana tili ndili pa kukutengerani ku buku la yohane chapter 4 verse yake ya 20 pamene mzimayi uja amalankhula uh, mawu amene akuoneka mvesi yake 20 ati makolo athu adalambira mphiri ili ndipo inu munena kuti mu yerusalemu
And you can see in muli verse oyera kulambira kwanu
You can see in verse 21 what our Lord answered her. Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh. And that's what happens. When you believe him, you see then that it says, When ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. None of these places were to be permanent places of worship.
ngana vhesi yaka21 yesu adanena naye tamvera ine mkazi iwe kuti ikudza nthawi mawu akuti kudza nthawi uratiza kuti chimene chiti chipangika choti udziwa tsopano maso ako akatseguka makutu ako akatseguka nthawi ikafika nthawi ikakukwanira nthawi imene ikafika sudzalambiranso atate kapena mphiri kapena mu yerusalemu chifukwa ikangofika nthawi kuti maso ako aona makutu ako amva imafika nthawi yona kuti sudzaonanso pamalo pena kuti pamene pali poposa kuti pamene mulungu amapezeka yayi
Now, if you want to get some people mad, just like they got upset with Stephen and killed him, Imagine telling them, like our Lord says in verse 22, ye worship, ye know not what. Imagine going through the long way and in the middle of their time of worship, standing up and saying, you don't know what you're doing.
Ayi. ndengati mufuna kuti anthu alusena anu mkalikirani mpaka zofika kuti akupheni monga adapera stefano tamboyerekezani kuti longweko mukafike ku ku chipembedzo chitakungana ndiye kwangoyimira chipembedzo chili pakati kuti inu monga ndanafunaku yesu muze kuzimayi ameneyo verse 22 inu mulambira chimene simukuchidziwa ndiye kungoyima pakati pa anthu kaya makolasi ali pakati kaya worship yawo ili pakati kaya matamandao ali pakati ndiye kungoona kuti mukupembedza chimene simukuchidziwa tamboganizani mmene timuchire phenera sakugweta ndi miyala kapena mabhaibulu awo omwewo awasandutsa zipunga zokuti tikuda nazo
In fact, I believe it's probably just the opposite. They're probably looking at you and your congregation and saying you don't know what you worship. If you did, you'd be like us. But our Lord says we know what we worship, For salvation is of the Jews. He's not saying you have to be a Jew, but he's saying out of the lineage of that Jewish nation would come this one, the Savior, who he is.
ababa bamene iwo omwera akoze bona bwa iwere ndamene sikuze chilino kupepetedza koma mutoli muone mmene ambuye yesu adadzapangira apa pene adadzapangira iye ife tilambira chimene tichidziwa pakuti chipulumutso chichokera pa ayuda koma kudza nthawi ndiponso pane limo imene olambira ona adzalambira atate mu mzimu ndi mchoonadi nona kuna kuti iwowo akhoza ona kuti iweyo amene sukudziwa kupembedza iwowo amene akudziwa kupembedza chifukwa iwo mbali yawo yafuna kuti iwo joyina iwo koma iweyo kuona kuna kuti iwowo sakudziwa kupembedza
But you can see what our Lord says in verse 23. In verse 21, he said, The hour cometh. Now in verse 23, he says, The hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father. How? In spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. Here's the spiritual now that will be the fulfillment of the natural.
mutaona mmene ambuye yesu akupitiriza kulankhula mzimayi uja koma akuti kudza nthawi ndipo tsopano ilipo imene olambira oona adzalambira atate mu mzimu ndi mchoonadi pakuti atate afuna otere akhale olambira ache pamene pa pamene akuoneka kuna kuti kudzakhala kukwaniritsidwa kwa zinthu zimene zidali ku uzimu kuti zifikiridwe kuti zidali ku thupi kuti zikwaniritsidwe ku uzimu kuti chinthucho chimene inu munkachichita m'mapiri ndi ku yerusalemu chikudzasinthika ndi kuchoka kufika ku uzimu tsopano kuti kulambira kudzakhala kachisi wa uzimu osati kachisi wa kuthupi imene inu mwakhala muli naye uja ayi But what we need to see is that God is not changing. We still need a mediator. We still need that high priest. The difference is it's no longer physical men. It's the Lord Jesus Christ himself.
chimene chikuoneka apa nchiona kuti kupembedzako sikuti kudzasintha moti ah, kudzafunika kusintha ko- ko- kwakukulu kodabwitsa iyayi kusintha kwankona kuti tidzafunikabe kukhala naye mkhala pakati kusintha kukuoneza kuti tidzafunika tikhale naye wansembe koma tsopano munthu ayi imene ili mkhala pakati ndi wansembe wake iyeyo mwini wake ambuye wathu yesu khristu ndi amene ati akakhale mkhala pakati wake sitidzasowekanso wansembe wa chimunthu wa wanthu amene adzafunike kuti ife tinkeko koma iye mwini wake ndi amene adzakhale mkhala pakati wake We still need a blood sacrifice, but it's not the sacrifice of bulls and goats. It's the sacrifice of the Lord Jesus Christ, his shed blood that has put away the sin of God's people.
tidzafunikabe kupereka nsembe za mwazi nsembe zofunika tithu kuti mwazi ukhetsere koma tsopano kusiyana kuke kwakuti sitidzafuna mwazi wa nyama ndi wa ng'ombe ndi wa mbuzi umene unkapangika mwazi umene udzafunika tsopano ndi mwazi wa mwini wake ambuye wathu yesu khristu ndiye amene adzatsanule ndi kutsira mwazi wake umene tinkawu umene unkapangidwa chimwano chakale koma udali wa ng'ombe ndi nyama zina And notice Christ says, When the true worshipers shall worship the Father. In other words, These are ones that it says worship in spirit and in truth. That word spirit should be capitalized. They worship God in the spirit and the truth, which is Christ. Even the truth would be a better way to look at that.
pamene ambuye amalankhula kuti kwakulambira adzalambira mu mzimu ndi choonadi chiyenera kuwamvetsa mawu ndi kuwapusa kuna kuti kulambira kwake kudzakhala mwa mzimu woyera komanso mwa choonadi ndipo choonadicho ndiye iye mwini wake ambuye wathu yesu khristu ndipo yesuyo ndiye choonadi sikuti akamati kulambira kumene kukunenedwa apa ndiye kuti nkulambira kumene iye mwini wake ambuye wathu yesu khristu adzakhala mkhala pakati wake
And when it says there at the end of verse 23, our Lord says, For the Father seeketh such to worship him. Let me ask you a question Has God ever sought something and not found it.
Ah, no, no. akamana kuti pakuti atate afuna woterowa ndi wakhala wopembedza wake ndiyene ndakufunsani kodi mulungu adamba afunapo chinthu chinthu chakulephera osachipeza no chilichonse imene mulungu amachifuna anachipeza Exactly. He's Our Lord is saying for what reason he came. The Father is seeking such to worship him, but it's the Father that has chosen these out of every tribe, nation, and tongue. And by his Spirit, he's going to draw each one of them. He'll not lose one.
pamene akuona kuti adati afuna koterowa ndiye kuti mwana wake anabwera ku dziko lapansi kwafunafuna ndipo onse amene atatu adampatsa kale mwana akewo aliyense kuchokera ku mafuko ndi malankhuliro osiyanasiyana adzamukoka kukafika kwa mbuye wathu yesu khristu ndiye pati amenenso adzasola iye amene akufuna koterowo iye adapereka kale kwa yesu ndipo mulungu yemweyo adzapanga anthu omwewonso kuti ayandikire kwa yesu ndipo adza- angopezeka kale ndipo adzapembedza mu mzimu anthu amenewa alipo kale As you read in other places in the epistles, you find that this temple, it's a spiritual temple, and it's God taking sinners as living stones and placing them on the foundation, which is Christ. And these, you, you recognize them in how they worship. They're not worshiping according to the old legalistic works type religion. They worship God in the spirit and in the truth as it is in Christ Jesus. That's how they come to God. All of their salvation is in Him.
chipulumutso chonse chili mwa iye ndipo iye adzasonkhanitsa onse ochokera m'mayiko osiyanasiyana monga mmene miyala ya moyo izisonkhanirana yonse pamodzi mnyumba imodzi nidzalambira mulungu wawo monga mmene iye anayikonzera ndi kuyipangira mtongosolo lake sadzatayika ngakhale mmodzi komanso sadzavuta ulo mmodzi kuyandikira kolambira koteroko You can see in verse 24, it describes those who worship God in truth. He's a spirit, God is a spirit, and they that worship Him, you see that word must? This is not an option. This is not saying, well, I can worship him this way now, but I'll also worship another way. tomorrow. No, must worship him in spirit and in truth, according to how the spirit has revealed the truth of Christ in their heart.
Mm. mulungu ndiye mzimu ndipo omulambira iye ayenera mawu oti ayenera sikutinso ni pempho iyayi ndi ulamuliro umenewo mawu oti ayenera sikutinso munthu chamotaulawo chabwino komene ndikhoza olambirako motere monga mmene yafunika ayi chifukwa sizofuna ife tsopano yayi ndiye kuti mawu amene akutondoza kuti aliyense amene atatu akufuna kuti akakhala ompembedza iye azipembedza monga momwe mzimu adavumbulukira mwa iye kuti ampembedzere mulungu ndipo sama samaoneka mosiyana ndi anzake chifukwa mukatonda ndi munthu ali ndi mzimu wachilema koma ngati mzimu umene udavumbuluka mwanonse uli wofanana monga mmene udavumbulukira mapembedzero sakakhala wodakwitsa monga timaona kwina kuti mwina wina kwina amavina miyendo mmwamba mutu pansi kuti kuti mzimu wake ndiwo ameneyo koma kapembedzero kawo kazakhala kamodzi kofanana monga mmene mzimu wa mulungu adavumbulukira mkati mwawo
We've had people come by and visit us for our times of worship here in our building and have left saying it's not what they're looking for because the building isn't big enough or it doesn't look like a church. That's what they say. Or you don't have enough place for programs and, and things for children and women, etc. They're all looking on the physical. And you know what? They're better to go because it's clear the Lord hasn't taught them.
yeah. chimodzimodzi monga mmene anthu amalankhulira amene adabwererako mchali chimwacho lopano pa adachoka adapita amalankhula zifukwa zosiyanasiyana ena amati iyayi chifukwa nyumba ija sidamangidwe ngati chaichi timapemperera ija ndiwo kamapitako makhala topita mnyumba kwa munthu ayezo nadena iyi nyumba ijayo maloso sadapanga okwanira chifukwa akadakuza kwina kuja ampingo amene umakhala kwina kuja kuti akhala vana asande sukulu kwinako azimayi kuluso la azimayi lawoyang'anira za azimayi then kenako kwinako koma ayi ndithu amangosonkhana malo amodzi wopanda ana wopanda azimayi ndi awe yayi koma mapulogalamu awonso nawo siwoti amamasuka bwino ye amapeka pulogalamu yokhala ngati andiye sikumuoneka bwino ndi amapita ndiye ife timadana kuti "Ah, iwo ni imene amalankhula yeye chabwino ameneyo apite tilisoyeka sokhala nawo anthu oganiza motero chifukwa nkutheka kuti mzimu wa ambuye sadaphunzitse kuti adziwe chimene chili m'maupembedzero ndi malamulidwe a mulungu amene adapeza m'mapembedzero kuchayi chikwathu monga mmene timasonkhaniramo
But what I find joyous is that there are a few that are attending right now that drove by this church building many, many times and never even were looking because they didn't think there was even a congregation where they could hear the gospel of Christ. God had already done a work in their heart and and and then suddenly the Lord drew them to come sit and to listen and when they came it wasn't the building. In fact, the the congregation being very small, none of that mattered. What they were drawn to was the fact that every time they come, they're going to hear of Christ and him crucified, and that's all their joy. That's all their joy.
ndipo chimwemwe changa nthawi zonse chagona pa kuona iwo amene ali ochepa kwambiri amene nthawi zonse amabwera samayang'ana chibilding imene timapempheracho samayang'ana mapulogalamu amene amakhala mkati mwathu samayang'ana zimene sitichita zimene timapanga koma chimene amapanga iwo ndikuti amabwera amakhala pansi ena kubwera pawo amene adangofika kukhala kuona kuti amene akhala kapena kapena akakhazikika anasaka mulungu mubwera pakana kuti akumva mawu sada iliyonse nthawi iliyonse akutenga wabwera ndipo akamaphunzitsidwa ndi kukula mawu a mulungu tamaona kuti ichi chimene timapanga pamene chimene sitimapanga monga chimene wa amatsata chimodzi chokha chimene amachipeza akalowa mchali chimwe ndiko kumva uthenga wabwino wa mbuye wathu yesu khristu ndiye khayo amene anapachikidwa chokhacho basi samayang'ana kanthu kena koma chimene amachipeza tsiku ndi tsiku ndi uthenga wa mbuye wathu yesu khristu umene obwera aliyense amene anali kobwera kutchalitchi amene akudzawupeza kutchechi kwathu siti kutchechi kwathu kuti akapeze mapulogalamu akapeze zisangalalo akapeze zinthu zimene zimasangalatsa ndi kuchitika chitika koma anthu obwera kutchalichiwo akapezeka kuti kumuthenga wa mbuye wathu yesu khristu ndi iye yekhayo amene anapachikidwa ayo basi
All of our congregation, the different members, they pass by many places of worship to come here to worship. And people, their friends and, and relatives will scratch their head and say, Well, why do you go so far when you've got something right in your own neighborhood? Well, it's because, as verse 24 says, they that worship him must worship him in spirit and in truth. If Christ is not there in all his glory being preached, then it's not a place of worship.
ena amatidutsa ena amachokera pale kuta ndipo amabwera ndipo amafunsira ndi achizawo achibale wawo kapena anzawo inu masiya mipingo yambiri mbiri yayandikana ndi inu mtunda wachepa pa chibale mipapana kucha kutali kwambiri pake ndi chake lero amapita kumene kujako chifukwa monga alankhula ku vesi yaka 24 kuti wopembedza ayenera kumulambira ambuye mu mzimu ndi mchoonadi ngati kwina kulikonse kumene kumasonkhana anthu anthu sapembedza mulungu mapembedzero a mu mzimu ndi mchoonadi palibe chifukwa choti uyime kumene ngakhale patakhala kuti chipembedzo cha mtundu umenewo chayandikirana ndi nyumba yako ngakhale kutakhala kuti ndiye pafupi ndi kumene kuti chali chichana ndi bwino kupita kutaliko kumene kuti kukapembedzedwe mulungu mu mzimu ndi mchoonadi kuposa kupembedza pafupi pamene uthenga wa ambuye wathu yesu khristu ndi iye yemweyo amene adapachikidwa akasulalikidwa palibe chifukwa choti ukhalire ndi kupembedza mulungu mwa mtundu umenewo
Now, here's what I want you to see with this Samaritan woman because she started off talking to our Lord about this place and that place, this place of worship and that place. But when you see as the Lord was drawing her, and that's what he's doing, he he came specifically for her. You can see her desire changing because verse 25 she said, The woman saith unto him, I know that Messiah cometh. They were all looking for Messiah, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. And then look at verse 26. Jesus said unto her, I that speak unto thee am he.
Mhm. tsono mzimayi uyu ngakhale ayamba kulongolana ambuye yesu zamalo kuphiri ku yerusalemu eh, kupembedza kotani koma ambuye yesu uyu ngakhale samambuyankha chanchani choonana chotiyeni chakuti ambuye yesu adamtera mzimayi yemweyo olopa chitsimepa azimayi ambuye yesu adayimira mzimayi yemweyo zina zonsezo adalankhulalankhulana chifukwa mmene anali kulankhulanamu mphamvu ya mulungu imayenda kumukoka mzimayi ameneyo kufika mpaka napoti adakafikira pakagawo kena pakuti adziwe za amene akulankhula naye mfake mvesi yaka 25 akunena kuti mkaziyo adanena ndi ambuye yesu ndi iye ndidziwa kuti mesiya adza mawu oti mesiya mpulumutsi wopulumutsa iyeyo kapena kuti wotchedwa khristu Mhm. ndidziwa kuti iyeyo mesiya adza wotchedwa khristu chifukwa akuti akadzadza iyeyo adzatiuza zonse ndinaona alimene ambuye yesu adamulankhulira akuti o yes yesu adanena naye ine wakulankhulana ndi iwe amene ndineyo pamenepo yesu adakapherereza ndi kumulankhula chindunji kunena kuti ndiyeyo chifukwa mzimayi umene akuonekera amayembekezera mesiya koma zoti mesiya adzafika bwanji kapena kuti adzakumana naye moti andisamwezidziwa koma pena pamene padadzapangika mbona kuti anadzaona kuna kuti akulankhula osati ndi munthu wamba yani ndiye pamene adadzafika kuna kuti ndidamva kuti kudzabwera mesiya ndipo akadzabwera adzatiuza zonse ndiye yesu ana sanatenge nthawi yatali koma kungotsiulula kuti amene akulankhula ndiwe ndine amene
She was one that the Father was seeking. She just didn't know about it until it pleased God to reveal Christ in her, this Christ.
chidatakhala kuti chidagone mulungu lakumbutse yeyo akadanena kuti ayi koma zikuonekerapo koyera kuna kuti kudamu kudali kukumana kwa pa nthawi yoyenerera kumene kudadzachitika kuti uyuyu akumane naye monga mulungu adakumena mtima kuti akuma- akumane naye monga ambuye ndi mpulumutsi wake How can you tell a sinner that's been saved by grace and is worshiping God in spirit and in truth? I will tell you how. They're not talking about this place or that place, this denomination or that denomination, these rules and regulations, this law and that law. No, they can only speak of Christ and Him crucified, His work accomplished for them as sinners.
Mm. mungadziwe bwanji ndi wochimwa uyo wakumana naye yesu khristu salankhula za malo salankhula za lamulo salankhula za kutchalichi salankhula za mpingo salankhula za mapulogalamu iyeyo chimene amangodziwa chona kuti ngati mutsingadziwa kuti wochimwa uyu wakumana naye chipulumutso chake amakhutitsidwa akangomva za yesu khristu iye amene adamufera ndi mpulumutso wake khayo basi
They're singing those words, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. They're giving Christ all the glory.
iye chimene amachiona ndi kungoyimba mayendedwe amodzi okha chisomo chodabwitsacho chandipulumutsa wotayika wapezeka wakhungu waona amampatsa yesu zonse ndipo iyeyo amadzionetsera yekha kuti si munthu wa kanthu koma ndi waumphawi wopanda chilichonse kabuwe weniweni wopanda kena kalikonse kamene akuzogwirako kono kuti angokhulupirira yesu yekha namene akumudalira kuti akuti ampulumutse monga wamuchitira
Those words in verse 26 are the revelation of Christ to the heart. You say, at what point was she converted? It's this right here where Jesus saith unto her, I that speak unto thee. Notice he is in italic in the English. It's just I am. I Mhm.
am I the am.
I am of Scripture. I am. And that's the revelation of Christ. From that point forward, she went and told her people in the city, you can see in verse 29, she wasn't talking about a place of worship anymore. She said, Come see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ?
Mm. pano munamuona mzimayi ameneyo kuti muone vumbulutso limene limapangika mkati mwa munthu wina aliyense limene mkulionalo muliona pa vesi yakuyendesikizi pamene wochimwa wapezeka pamene wochimwa wakumana naye ambuye mulungu akamukomera mtima munthu amene kuti akumane naye mpulumutsi ambuye wathu yesu khristu ambuye yesu mwa vumbulutso lake ndi mawu awa ine wakulankhula ndiwe ndine amene maanire awa ali mu aitairiki ndipo ama akune- kutanthauza kulalikula kuti ine wakulankhula ndiwe te- aku- ine ndine monga m'madera ena mmene atalankhula mawu omwewa kuti ine ndine kuti ineyo ndine ndi mmene mawuwa akufikira kwa munthu amene iye wavumbuluka mwa iye kuti wakumana naye yesu khristuyo
And here's where I'm thankful that salvation is in the hands of the Lord Jesus Christ alone, because if it was up to men, even the best of them, they wouldn't even recognize one of the Lord's. Just like verse 27, when the disciples came, it says they marveled that he talked with the woman. Yet no man said, What seekest thou, or why talkest thou with her? This was a Samaritan woman. They would have passed right by her. But our Lord knows those that are His. And that's why in John chapter 4 and verse 4, it said, He must needs go through Samaria. It was necessary because this was one for whom He came and would pay her debt.
izi zomwe zimapangika pa nthawi nake chimene chinalakira chikulu chachitika pa nthawi ya pa pamoyo wina atabwera wophunzira adampeza ambuye wathu yesu khristu mmene amakafika verse 27 akuti atafika pa verse ah, o- o- ophunzira aja pamenepo anadza ophunzira aje nazizwa kuti anali kulankhulana ndi mkazi koma padalibe wina anati mufuna chani kapena mulankhula naye chani pamenepo mkazi anasiya mtsuko wace namuka kumudzi nanena ndi anthu munthu ah, tiyeni mukaone munthu amene anandiwuza zinthu zilizonse zimene ndinazichita ameneyu sali khristu nanga atapita kumudzi kuja sadakulankhulanso za malo sadakulankhulanso za mapiri sadakulankhulanso za malamulo koma adakangolankhula kuti kuli munthu amene wandiwuza ine zonse kodi ameneyo sali khristu kodi kuti ndiothenga mene kumudzi chifukwa cha ichi wophunzira sadafika kumupeza adangoona kuona kuti akulankhula ndi mkazi ameneyo amalankhula naye zoti chani koma palibe amene adafuna kuti amufunse kapena apange bwanji kudali kofunikira kuti wophunzira achoke yesu ndi mzimayi amene akumane akumanizidwenso mzimayi amene chipulumutso chake pa nthawi yake monga kudalembedwera za iye
Well, we're going to have to stop there for today. But this is what Stephen was declaring that this temple, not made with hands, is none other than the Lord Jesus Christ. And the living stones of which this spiritual temple are built is nothing more or less than those for whom Christ paid the debt. That's the temple, and that's the true worshipers of God.
lero ndidalekezera pamenepo imenewo ndiwothenga amene adalalikira stifano wauza afarisi waja kuti kachisi amene ndimukumnena akuyu malo amene mukuona kuti ndiwoyerawa sikuti adali chinthu china ayi koma mbuye wathu yesu khristu mwini kuti padalibenso chinthu china chimene chinali kuyembekezereka choposa chithunzithunzi chimene chinkaperekedwa chinali kale kumwamba choyera chenichenicho inuyo mwangochigwira chapasi pano ndi yesu khristu mwini wake adali mkati mwa mapulani amenewo ndipo iyeyo ndiye chimene chinakwaniritsidwa kumalizika kwa zonse zimene zidalembedwa ndi kuziona ino adali ambuye wathu mwini yesu khristu amene anapachikidwa ndi kufa pamtanda